我就买了，就出差就往海拉。 le dithuta tsa surprise ville o tla inosa kang gore na go ntse go etsagala dife yaka jalo kgaolo ke a dikete tse pedi magolo a matlhano le masome robedi ya metsi e robedi ya monyaka nnate helang banna motswana batsa motswana wa ipata ga o bata e o re ka re nna le wena ga re phele tlokotlong ele onge mona keke motswana e kaonta sebije ngwane empa fela ke na le ntho tse ntshwareletsengmotho ah, e e mo na le mabaka re na le ntho tse ka a kgona motswala ka gabino ga o kea ntlhena ke a itseba hm? ba gape ne ke re kofe sebaka le mosadi wa gago lebe babedi o ko utlwa felae ke le lokise ditsaba tsa lona ga tseba ga o thuse o dula o kgaga batho ba babedi ba sa utlwaneng ga bantse ore wa tsamaya dutse le bona ba ntse ba kobisana ka wena eh, eh, mosala mamela nna le tuleng re gantle gampe hundred percente mane oa ga hmm? gona o seutlwane wa letho mona hmm. wena o bua dintho tsa gale mane ga ke a lelebisa le mona le kgonne o fumana kgotsa ke se ke gapelwa go fela empedile sebakanyana se se tlaeng getone Eh, ke ya wa phoqake le jwale ge tlong le la dula sebaka <laughs> e banna o batla gore nna wenajale wena keng e o se ke utlwang ka wena bakeng tsa gago le mogale e le gore letsale le le leng go ntshane le mosele le matlhe le ledimo le mafatlhe motswana mamela ntwa ke ya madula mmogo le wena wa tseba he nna le mogaleman bo re kgone gore re rarole diphapang tse pakeng tsa rona hm? re kgonne gore nna le mogaleman re fumanane man o kila bona kase go e tsaetseng e ne e kanakana ga e le mo iseraele le pakistane se di a ile kgotso se bile di kgone go phitisa bona re lemoile gore letlhole ne ne le pakeng tsa rona ne ne le tliswa fela ke misunderstandingkila bona um banna rona ga re kwate o fitlhela be re kena lebitlheng ga re tshwane le lona basadi e le gore motswala e le go ikutlwa o ntse o reng kapa keke ko o phaphaka faramtlap o se motshepe jan bona ga ke na lebaka la gore ebe ga ke motshepe ga golojwang ka morago gore wena wena le molekonyana wano ba reng seipate le nthetse mona um le mpolelele gore um eh, mogale keno hehe mogale o batlagong ka mosadi wa ka eh, a te moleko kona moleko kona o thweng ke ga bofanrandi a re nna o re nna kothetse ee le jale man o ntatlhaisitse ka batla ke tlhoya motho wa tseba ko go ntle le mabaka ka lebaka la gao fela wena wena le sipadio ga ke re ke a mosheba sipadio keo o dula e le borakenyana mona ke e nona o tlhakoreng la mogalla ko e gololenyane e le gore ga o bone wena gore sipadi o na le ka o etsama a tseba o tlo dilo o le phapete ya batho ba lekešin le na kao fela ke na taba le sipadi nao e ntse ke warete ka wena warete ka nnaketsa o na le bothata ba go potla ka o tshepa motho tsholane ebile kotsi ya gao ga o motshepe fela o tsamaya o mmuelela godima ntho e nngwe le e nngwe ke maa motho e ke mo bueletse mo tsea ke a utlwa ga sa fela mogale ka tsing ena ya gago ke kgola sa bile a tseba gore na le bete yao e shebile kae bona mona wena banoso wa bona ga o sa tsebo gore na o ka bua eng o mmamele gantle go betere gore o kwale molomonyane o le wa gago baneng ke bona gantle gore ga o ntse o tswela pele 路被他走开。他说：“他以后要拿一点钱去学路。”他说：“以后他，以后他，以后他。”他走开。他说：“以后他，以后他，以后他。” bonagala o sa thaba puleng ke a ipotsa na gore na gobaneng o batlile go mbona eh, ke a leboatlhe ka gore o dumele go kopana le nna ke a utlwisisa gore ke nako ya gago ena o na le dintho tsa botlhokwa felege le nna ke ne ke sena boikgethelo hmm. no ga ona bothata ke na le yona nako ka ka utlwa ge gore mpitse mpitseditseng kwa wa tseba pele ke kena tabeng eo ke tlileng ka yona mona magale ee eh. go na le ntho eo ke e lemogileng e ka ba keng o lemogilemo mamela batho ba bangata ba dula ba ntsetsetsa ka mm. morago gore go qhome dipuo tse snacks ka nna mane koranteng mm. mm. empa ga ke gopole le ka motlha mo e leng gore wena o kila wa ntlhola gore ga e bopule o ntse o le gantle na o bua dintho tse kana kana ka wena next o thotse hmm? wa tseba le ya makatsa bo puleng ma gore wa tseba ga ke tsebe gore na go paneng ga motho a lebala ka pele puleng na wa gopola gore o ile wa mpolelela mantswe ya bohloko jwang ga ke ne ke thusitse trainer ya lona ka ditšhelete gore le kgone go ya campeng ya ba go tloga motlhango ke a ipolelela ke re ho gang ga ke sa tlhola ke kena-kena taba tsa gago ntle le ga wena o ka mmemela tsona outlwa oh, ke se ke tshaba puleng man ga ke batle o sane monaeamela ke nagana gore go bile le misunderstanding ga wa utlwisiswa empa hehe ga go ntlhalosetso ke a utlwa go na le wena bongwe bao o ne o ikutlwa jwang no no batseba ga o bolele gore ke ne ke sa gathatsega go kgathatseya ke ne ke le warite gagolo ka wena puleng fela ke ne ke sa batle go iphumela go sane gape ke kene ditabeng e taba di a tena motho o kotsi o frustrated ke gona o ntshang di-frustration empa ga ke a leboga mogale gore ebe o dutse mo o mmametse ke a leboga ke a gole gore tsena tsofe tse e tsaetseng kadiya fetola katena eungshaban kaiwa la ke ai eh, eh, eh, ke tsibe rena ke renka ne ai ka tsibe ke re okay hulukile he e renne he ke o paleta ba fatsi o kgonong impfutse sa go nna ke tla ka iloge he o tla ntusa ka patse ne hey monelis go tswe nna leng tatise squateng re kgathatseile gona goo gathetse dishoto a batho gore jalo bothata ke nna e o na le ntse phoso e se ke ene chechechee e seng wena lee empa re lemogile gore matichere ga a sana wa tseba ntho ba ka bonang ka yone ga ba tseba mosemaikutlo a bona mosadetsing one kwa segolo oa nako e kgolo baikata e ba bua ka poso e na yaka jalo ka eka ekare ke sekile mosea mo teng wa tseba o bua nete e nna ke eleletso mm. empa ga o na ntho e nka e etsang mabc e ee eh, ga ke batla utlwa mantswe ya jang ga golo jwang gobane ke wena mothusi wa ka nna le wena re lokela go tla ka tharololotlhe jalo o naana ge ka etsa jang ka ntho e kanakana principal ge hmm. ka setibele batho bua ka ditakatsole ee ee eh, eh, ke batla go bitsa kopano nna o sasa mhm. ke rakatsa gore nna le wena re bentswileng jalo ka maramatlong re tiise ka ganong ka mona ba gatlhano le ntho ena eo ke e bonang gore e ntse e ja setsi ebile e tswa kao ga ke batle ga nna le wena re ka fana ka molaetsa o lwantshanang pela bona wa utlwa ledi ke a utlwa pesa ga ke na bothata baemenokeng mm. e kankitlhe tlhan le boa moratuwa wa katlhe he ka thaba ka utlwa monate o tshwaa ela e re komakaa keo ke eno ga e qete fela mpho sekolo tsa hae madaliko di thiba letsatsi e ka ba motho yo o mpatlang bana beso ka tsheka utlwa monate fela re ke o qoqele gorenama batho o reng wena olen o ntse o thotse ka ntho e kanakana kobetsa taba magale taba ke tsona tseo batsoba le nnane ke ne ke go batlo go etsa phoso nix ke ka go ke go kile ka thula nako e telele tena mme he le nna ke utlwile ke utlwile le nna ke ngwana motho go lekane ga ke sa kgona jale aa ah. jale mpelele mm. o batla go e tsale eng ka ga bofane batseba fane e batla go atle go nna mone a tlo kopa tshwarelo ntho ya bohlokwa e dutseng ka peleng ya ka ka mone ke batla gore le nna ke fumane toka ke mm. fumane se mm. ntoketseng fane le yena ke batla go motlosa bohloko gore a bapele ka maikutlo a ka ga kanakana hmm, fela mare ga o sa go batla jwa le mosebetsinyana oo wa gae yanong a o tshepisitse one ai gape go a tshwana mane ai kgona ga e tlo e tsagala ntho ka ona motsotso legale mm. aa ah, go gang ko le wena ba iponela wena mogale gore motse e mongwe le e mongwe o tonne matlho ko gore ba shebile gona ga le ntle go tla etsagalang so ga ke batle dipuonyana tse ka ntse eno tse mm, snacks mm, ebile le mm. yena o mpoleletse gore ee eh, eh, ga a sa batla go tswela pele ka taba eo so ko gore fela ke e lebale no go lokile wa tseba e re nna ke etse gore ke kopane le ena h r um eh, go thokeng HR official eo ya bona ne ke batla go utlwa gore na o tla mfa eng e tshwaregang ke tlo khutlela ho wena fela yena ha na tlola ha na tlola le gale ke o tsepisa okay <laughs> ya le bo wa tsama go ho mkhofotsa gale kwa ntho ha o ka go wa yetsa ya sheng ke hlile ke a tsama go wa yetsa e she ba mahala ke batla re bontse fane gore ha swi yena muthi ana hana ngwe ke yena ha se se ka ka ka sa hana ngwe ke sone ke mm. mang yena mm. he mm. ke mang ke u bitse ho bana ke o tshepa jalo ke kopa go ke o tshepe mahala wa tsama ke anything for wena puleng wa tseba le wena puleng nka kena ka hara ditao puleng ka tswa mono ke le mohlodi ha fela ke etsa ntho e ke e etsetsa wena ai ke tlo hlola pule se ka wa ha re mmontsha fa <laughs> ga gona ntho e nti e nang jalo ka ga motho a fuwe maatla a fuwe maatla ke setšhaba a fuwe office gore a tlhokomele setšhaba mm. yena a banka maatla ano a gae a sebedisetsa go tlhekefetsa mm. batho ba bangwe hmm? gagolo fela nagana jale go e tsalang ka bophelo baka <laughs> mpone gona jale jena mpone ke batla mo expose mogale and ke wena fela motho a ka kgonang go gore fane re mo tlise fatshe o naana go yena ke mang fane o duletse go etsa bana motseng mo nana kore go monate yena motlhena kao fela o dula a phonyoga ke ne ke itse ga ke tlo kena-kenana le ena monnaelwa ne ke itse kore ke tloele fane gobane ke mofumana fumana motseng ona ne ke itse ke gaoane le ena fela ga o motho wa pele ya tlang go nna ka sello wa bona mm fane o nagana gore o a nthacha bone o na le ntho e fane ya e lebalang wa mhm. bona matlanyana a gae oa fuwe ke setšhaba rona bo mogale re batho ba nang le maatla ka tlhago mhm. wa tseba keng re sebetsana le fane ke batla go ruta fane gore na kore batho ba bomme ba tshwarwa jwang o ikentse senatla sa motseng ona go tshwanetse go utlwagale ena ga ore o cheka ka mona ke fane ga ore o cheka ka mona ga ore ore ke fane ke ka go ke sa tshabeng gore ke molwantshe ke kao ke sa thabeng goba batho botlhe ba mo hmm. thothomelela wena mogaleko o jetso motho e mongwe le e mongwe o thothomelela fane gobaneng hmm. fane ke eng yena o gatileng e re sa e gatsang rona no ke a leboga ga o ntshepetse sena pule no mamela mogale e tlile go hmm. leboga nna wa tseba kore ga ke tsebenang ke ba kentse jwang goba ke mona o kgonne gore o nthuse <laughs> so ke a leboga ke a leboga gole ga ke tse bona la ko o lebogang ka o leboga ka eng empa he o pholositsegona ntho tse nka ka dinagana fela re tla bua seno ga nako e ntse e eh, re tla bua ga nako e ntse go e na le ntho tse o ka dinaganang o bua kang <laughs> ga re tloele eno pudi ke tla bona gore na ke tsa jwang ka fane ke a o tseba ke o bua ka <laughs> ai tloela tloela wena tlohela ntho engwe le nngwe e na le nako ya teng puleng so e le gore o batla gore ke tlo o kolota a e e wena ga ko utlwisise bua ka eng e beile ka e jale sense of humor ya ao ke puo fela ke ne ke re re tshego bjo monate jale wena ai ao <laughs> pule nka ba patadisa kao fela batho ba motseng ona e seng wena mane <laughs> no ska wa ria puleng mosotho hore e bona maheleraba ha e le bone bona na o kena ka hara dife sefeto ke kgaolo e latelang ka moso